muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu mu burundi turi kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri muri kumwe na thomas kamirindi na fideli niyo ngabo
umuhuza rero nta kazi asigaranye icyo twapfa aragikuyeho ntitahire uyu ni dr jean minani umukuru w'umutwe wa senared w'abatavuga rumwe na leta y'u burundi leta y'u burundi yamye ivuga ko ni leta yemewe n'amategeko repubulika y'u burundi irafite amategeko ayigenga hari shingiro rero leta y'u burundi yaravuze yuko abakurikirana n'ubutungane ikibanza cyabo atari mu biganiro naho uyu ni wiri nyamitwe umuvugizi wa perezida nkuru nziza ni mu kanya ku ruzinduko rwa perezida benjamin mukapa mu burundi mu yandi makuru ibinyamakuru byo muri ghana byatangiye kuragura gutsindwa kwa perezida john mahama mu matora yabaye kuwa gatatu waratangaza ko azemera ibizavamo nta yandi mananiza naho muri koreya y'epfo umukuru w'igihugu yasezerewe ku mirimo ye kubera ruswa
ubu ni umwanya w'amakuru avugwa hirya no hino twabateguriye perezida w'igihugu cya ghana john mahama yatangaje ko azokwemera ibizoba byavuye mu matora yabaye ku munsi wa gatatu ibyo ni mu gihe igihugu kirindiriye ku rwego rw'igihugu rujejwe gutegura amatora rutangaza uwatsinze amatora inzego zijejwe itangazamakuru muri ghana zimenyesha ko mu gihe menshi mu majwi amaze guharurwa nana akufu ado wo mu mugambi utavuga rumwe na leta new patriotic party muvunyafunyo npp ugiye gutsinda biboneka n'ibice mirongo itanu na bitatu ku ijana by'amajwi urwego rw'igihugu rujejwe amatora y'amara rwari kweze mu gushikiriza ibyavuye mu matora mu kuvuga ko rushaka gutangaza ibiharuro by'ukuri byerekana ibyifuzo by'abanyagihugu umuvugizi w'urwego rw'igihugu rujejwe amatora eric za Zakpasu yabwiye ijwi rya Amerika no musi wa gatanu yamara ku rwego rukirindiriye ibyavuye mu matora bya nyuma mu bice mirongo itandatu na bitanu ku bice amajana abiri na mirongo irindwi na bitanu bigize igihugu cya Ghana aremera ko urwo rwego ruzoheraheza igikorwa cago mu masaha ya kare yo ku munsi wa gatandatu akamo karatewe ku mbuga ngurukanabumenyi kuko urwego rw'igihugu rujejwe amatora rwonyarutse igikorwa cyo guharura amajwi
muri koreya y'epfo inteko ishinga amategeko yirukanye perezida park kwanhui ku mirimo ye y'umukuru w'igihugu abadepite magana abiri na mirongo itatu na bane kuri magana atatu bagize inteko batoye umwanzuro wo kumukuraho barenze bibiri bya gatatu byari bikenewe kugira ngo bamusezerere umukuru w'igihugu cya koreya y'epfo azize ibirego bya ruswa ariko mbere y'uko asezera burundu ku mirimo ye icyemezo cy'abadepite kigomba kubanza guhabwa umugisha n'urukiko rurinda iremezo ry'itegeko nshinga uru rukiko rufite igihe cy'amezi atandatu kugira ngo rube rwaciye urubanza niruramuka narwo rwemeje ko perezida park avaho hazaba andi matora y'umukuru w'igihugu mu mezi abiri azakurikira urubanza rw'urukiko hagati aho perezida park yabaye ahagaritswe by'agateganyo minisitiri w'intebe wang kiyahan niwe mukuru w'igihugu ku bw'ubusigire mu itangazo yashyize ahagaragara perezida park yavuze yavuze ati nsabye imbabazi nta kundi nyine nemeye icyemezo cy'inteko ishinga amategeko na rubanda ariko asobanura nanone ko agiye kukijuririra mu rukiko rurinda iremezo ry'itegeko nshinga ikurwaho rya perezida park riteye impungenge inzego za politiki n'iz'umutekano nyuma y'itora ry'abadepite perezida w'inteko yasabye cyane guverinoma gukora ibishoboka byose kugira ngo amakimbirane amaze iminsi mu gihugu arangire neza kandi yomore n'ibikomere ayo makimbirane amaze gutera mu banyagihugu naho minisitiri w'ingabo z'igihugu yategetse igisirikare kuryamira amajanja no kuba maso cyane cyane ko muri iyi minsi koreya ya ruguru irimo igerageza izindi ntwaro za rutura zirimo n'iza kirimbuzi
radiyo ijwi rya amerika i washington dc amakuru yo hirya no hino twabateguriye umushyikiranganje rero kwivuna abansi wa leta zunze ubumwe za amerika ashton kare yahayagije ubushobozi butera bwiyongera bw'inteko zijeje umutekano z'igihugu ca Afghanistan zerekanye muri uyu mwaka mu kurwanya umugumuko wa Taliban no gukorana n'inteko za Amerika mu rugamba rwo kurwanya abagira iterabwoba ba leta ya Ki-Islam mu rugendo rwiwe rwa nyuma mu gihugu ca Afghanistan mu mabanga y'umushikiranganje rero kwivuna abansi imbere y'uko president yavuye mu matora Donald Trump ashikira icese ubutegetsi Ashton Carter yatangaje ko leta ya Amerika ikiyemeje ku vyerekeye kazoza k'igihugu ca Afghanistan inteko za leta zunze ubumwe za amerika zigera ku bihumbi icumi ziri muri afghanistan zijejwe ibikorwa byo kurwanya iterabwoba ry'imigwi al qaida na leta ya kisilamu zijejwe kandi kumenyereza no guhanura inteko z'igihugu cya afghanistan hisunzwe umugambi w'ishyirahamwe otan witwa uh, resolute support nta bimenyetso byinshi perezida yavuye mu matora donald trump arerekana ku bijyanye n'imigambi yiwe ya politiki yo hanze nyuma y'umunsi umwe gusa agahenge muri arepo ingabo z'uburusiya zirwanira mu kirere zasubukuye ibikorwa byazo arepo ni mu majyaruguru ya siriya minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'uburusiya sergei lavrov yabitangarije abanyamakuru ati nyuma y'agahenge ko korohereza abatabazi twongeye kurasa kandi tuzabikomeza igihe cyose amabandi azaba akiri mu mujyi wa arepo amabandi ni ijambo rye yikoreshereje ku giti cye yongeyeho ko n'abanyamerika babyumva neza hagati aho uyu munsi inama rusange y'umuryango w'abibumbye irateganya gutora umwanzuro usaba guhagarika vuba imirwano mu mujyi wa arepo ariko uyu mwanzuro si itegeko ko ibihugu bigize loni biwukurikiza ahubwo ni nko gushyira igitutu ku bihugu cumi na bitanu bigize inteko ishinzwe umutekano ku isi nyuma y'aho uburusiya n'ubushinwa bamariye kubambira ku wa mbere w'iki cyumweru umushinga w'umwanzuro w'iyi nteko wateganyaga guhagarika imirwano mu gihe cy'iminsi irindwi mu mujyi wa repo nk'uko ambasaderi w'ubwongereza yabibwiye abanyamakuru umwanzuro w'inama rusange y'umuryango w'abibumbye ni akantu gato cyane ariko ushobora kwerekana ko ibihugu byinshi bishyigikiye ko intambara ihagarara yavuze ati hari ibihugu bitari mu nteko ishinzwe umutekano ku isi ariko bifite ingufu nyinshi kandi birambiwe kubona hariho ibindi bihora biburizamo imyanzuro y'inteko yatuma amahoro agaruka muri siriya
perezida yavuye mu matora muri leta zunze ubumwe za amerika donald trump yagenye andrew patzer umunyemari akomeye kuba umushikiranganje ajejwe akazi andrew patzer yarahaye intererano ikomeye donald trump igihe ariko ariyamamariza kuba perezida yaranebaguye bikomeye ivyerekeye kongereza amafaranga abakozi baronka gushika ku idora cumi na zitanu ku isaha hamwe n'amategeko mashasha arekurira igitigiri kinini kurushiriza c'abakozi guhembegwa igihe baba barengeje ku masaha bategerezwa gukora muri rusange radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu umwanya w'amakuru yo mu karere tuyahere mu burundi amakuru yo mu biyaga binini rero umuhuza mu matati y'abarundi benjamin william paka mukapa muri antunga yahejeje urugendo rw'iminsi ibiri mu burundi mugenzi wacu frederic ngundikije yavuganye na dr jean minani umukuru w'urunani senared amubwira uko umuhuza byamunaniye
bashaka ubwambere na mbere kuvuga ko muri ibyo hari bitabitangaje naho byadushavuje byabitangaje kuko agaciro yari amazemo iminsi nta kindi kari gushobora kubyara atari ibyo nyine ku bwacu umuhuza mu kwemeza yuko ikiringo cya gatatu cya petero nkunziza yahagiye ku nguvu yihagiye ku nguvu ari ikiringo cyemewe n'amategeko aho rero niraza yuko ntamwe woja kuburana n'abantu babaye ico mupfa hanyuma akakubwira ati ico mupfa rero ugihebe wewe urumva babajije umwe ati igihera icumupfa urubanza ntirwaba rukiraye n'uwo mucamanza nta kazi aba asigaranye umuhuza rero nta kazi asigaranye nicyo twapfa aragikuyeho ntitahire si umutegetsi wa mbere avuze ko ikiringo cya gatatu cya perezida Pierre Nkurunziza kidateye kuri n'amategeko sentare yo muri Afurika yo mu bihugu byo muri Afurika yo mu buseruko yaratangaje ko atamategeko leta y'u Burundi yararinze kandi hariho n'umutegetsi umukuru w'igihugu ca Chad Deby yaratangaje ko ikiringo cya gatatu cya Pierre Nkurunziza eh, kiri mu mategeko y'u Burundi aho muhavuga kwiki twibaza ko umukuru w'igihugu cyo muri Chad baramwandikiye urwandiko tumubwira ko yihenze iyo se ntare sinabonye ibyo yasohoye ariko ndibaza yuko ibyo baravuze byose ntibyabujije ko indwara z'uburundi zibandanya n'ubu ziracariho ubu rero arimo arabivuga abarundi bonyine twebwe twese tuvuga yuko yihenze yarihenze ubu wa kabiri nashaka kubandanya ndebwe ku ijambo mu kwemeza yuko abarwanya leta bose bari hanze nka bose ubwo nta nka bose bari ku rutonde rw'abo leta y'icaduka nkurunziza yagiriza yuko baba batembagaje ubutegetsi cyangwa baba baragiye mu myiyerekano yabaye ko bose badakwiye kujya mu biganiro urumva ko nabo abakuyemo umuhuza yaratangaje ari mu burundi ko azotanguza ibiganiro mu kwezi kwa mbere ivyo biganiro bigasozera amasezerano y'amahoro mu kwezi kwa gatandatu niyo batumira muri ivyo biganiro ntimuzovyitaba ibyo biganiro wumva bijo bihagaze ku ki ibiganiro bivuga ko ati icyo mwapfa ari yo nyamuko y'ibibazo byose byo mu burundi aho bose bapfunzwe bapfuye bahunze aho bose banyurujwe byavuye yuko bari banse ikintu cya gatatu akavuga kandi kati mwebwe muri hanze ntimuri mwo wumva ibyo biganiro bigirira iki hanze ntabandane bigire mu burundi na kabireke wa mupasitori avuga ko arimo arumvikanisha abarundi bari mu burundi aho hanze bakaba barabibagiwe abandanye ibiganiro nawe nyine nta n'ikibanza afisemo kuko ibyo biganiro birafise urimo arabigirisha perezida mukapa ariko yavuze ko abatazoja mu biganiro abafise ivyaha bagirizwa na sentare yo mu burundi ntiyavuze ko abatavuga rumwe na leta bose batemewe muri ivyo biganiro urumva twebwe niyagira ibiganiro n'ubundi ikibazo kizoguma ari ca kindi ni uko leta ya petero nkuru nziza itemewe n'amategeko icikubiwe n'amategeko yahonyanze ibizwa nshingiro igahonyanga amasezerano yarusha yavuze tuba atabyemera n'abasazi bumva sinubu ko ibyo azo kwemera kuronka abasazi ingingo mugiye gufata muhari senarede ubu niyihe twebwe umuhari senarede cyo tuvuga turavuga ni uko igihe cyose tuzoba turimo turaharira n'ubu tuzobanira duhara ko leta ya nkurunziza itaciye amategeko nyanga amategeko n'amabwirizwa ya leta y'u Burundi icya kabiri ni uko tuzokwama tuvuga yuko nkuru nziza adashobora gutwara uburundi abicishe muri iyo nzira kuri ubwo aba mukapa cyangwa burundi azoza mukapa havuye hazoza undi muhuza tuzobandanya dushaka ibiganiro kuko ibintu byose bizoca mu biganiro n'abantu bazohaguruka bakagwana bakagira gute impera n'imperuka ni mu biganiro
tukiri kuri iyi nkuru kandi Frederic Nkunikije yavuganye na Willy Nyamitwe umuhanuzi mukuru wa President Pierre Nkurunziza mu byo gutangaza amakuru aramubwira uko ivyo mukapa yatangaje ari binyakuri
icambere umuntu yomenya nuko yavuze ivyo abandi bama bavuze yavuze ivyo leta y'u Burundi yamye ivuga ko ni leta yemewe n'amategeko repubulika y'u Burundi irafise amategeko ayigenga harebwa shingiro rero leta y'uburundi yaravuze yuko abakurikirana n'ubutungane ikibanza cyabo atari mu biganiro hanyuma n'akanama kajejwe umutekano mu muryango mpuzamakungu oni nabo nyine karavuze kati abafise ibyo bagirizwa ntibazoza muri ibyo biganiro nimusome ingingo ya mirongo ine na kabiri mirongo ine n'umunani n'ingingo ya cumi n'indwi mirongo ine n'icenda biragaragara neza yuko abafashe inzira yo gutembagaza inzego zitewe n'abanyagihugu n'abafashe inzira y'ubwicanyi n'imigumuko abo atakibanza bafise mu biganiro hanyuma rero nabo akagira ati abagira bati leta ihari ntiyemewe n'amategeko abo barwaye mu mutwe nibyo kuko yagira ati none leta yemewe nawe ni ikemerwa n'umuryango wa afurika ikemerwa n'iyindi miryango yose n'ibihugu byose bibaho na leta zunze ubumwe za amerika n'ibihugu bwa buraya hose ninde muntu yoza kuvuga yuko atayemera leta yishyiriweho n'abanyagihugu b'abarundi ninde yavuga yuko abavuguruza urumva neza yuko bavuguruza aba ari utagwaye ne- waba ari udakomeye neza mu mutwe abatavuga rumwe na leta cyane cyane abahurikiye mu runani senaride batangaje ko ah, mu gutangaza ayo majambo umuhuza yatangaje ko atakiri umuhuza kandi basa n'abatazosubira kumwitaba ivyo vyo mwavyakiriye gute icya mbere urwo runani ntaho ruri mu burundi ujya i bubanza ujya mu kayanza ujya i ngozi ujya mu kirundo ujya i makamba ujya i karusi za cankuzo hose nihe uzosanga hari ikintu cyitwa senarede mu miryango yemewe n'amategeko ico nta kirimo rero izo ni ziba imishasha bayivuga uko mm, na kare nta nta migambi yemewe n'amategeko canke leta y'uburundi yigeze yicarana n'ikintu bitemewe n'amategeko cyitwa senarede kuko ntikizwi mu gutangaza ko abo bose batemerewe kuja mu biganiro eka no kuvuga ko abantu bavuga ko leta i- ihari itemewe n'amategeko ah, ari abantu bagwaye mu mutwe aho ntiyo bayafashe uruhande rumwe Mwe- mu gihugu cy'u Burundi nta ruhande rumwe ruhari hari uruhande rw'abarundi abarundi nabo bagizwe n'imico myinshi cyane abarundi bava mu mihingo myinshi cyane n'imihingo itandukanye murumva rero yuko atawovuga ngo yafashe uruhande rumwe yafashe uruhande rw'abarundi uruhande rw'uburundi uburundi igihugu gifashe amategeko ategerezwa kubahirizwa Eh, umuhuza yaratangaje kandi ko ah, mu kwezi kwa mbere azotanguza ibiganiro bikaba vyorangira mu kwezi kwa gatandatu bipfunditse amasezerano y'amahoro hagati ya leta n'abatavuga rumwe nayo mu gihe umuhari senarede utokwitaba ivyo biganiro ibintu vyogenda gute erega none hari na rimwe mwigeze mubona bitaba eh, ibiganiro byabera i arusha cyangwa ahandi abantu eh, ku giti cyabo barashobora kwitaba ibyo biganiro ariko urwo runani nta munsi n'umwe rwigeze rutumirwa kuko ntiruzwi ntirwemerwa n'amategeko agenga repubulika y'uburundi murumva neza yuko urwo runani n'ubundi ari hahandi nyine n'ubundi ntirwari rutumiwe Eh, abahurikiye mu muhari senarede bavuga ko eka umushingantahe minani jean ah, dr jean, jean minani arongoye urwo runani yatangaje ko mu gufata iyo ngingo eka mu gutangaza ivyo yatangaje umuhuza ahaye akaryo bamwe bavuga ko hariho ubundi buryo bwo guhindura ubutegetsi mu burundi ivyo vyo mwavyakiriye gute none bwa mbere babivuga tureke no kubivuga bwa mbere baza baba babikoze ntuzi ko bagerageje baragerageje gutembagaza ubutegetsi bitewe n'abanyagihugu byo batayikuwa amazi baragerageje kuja mu vy'ubwicanyi kwica abantu batiziga mu barabara byo batayikuwa amazi kuko ubu benshi baramaze gufatwa abandi barirutse bariko bararonerwa n'ubutungane ivyo naho vyabashikanye baragerageje eh, kurasa hirya no hino mu makaritiye izo nko zose eh, zaregeranijwe birafatwa ubu hasigaye utuntu two twabicanyi b'abandi bandi bagenda barinyegeza ivyo rero byose bifuza gukora ubu ni ayahe mabi batagerageje gukorera abarundi boba bashaka kuzana amashasha Ibi- ni ibihe bibi tutabonye mu mezi aheze ubu u- abarundi bakaba eh, bishira bakizana mu gihugu bariko baragerageza kwitorera umuti ibibazo eh, biba hanze cyane cyane bijanye n'ubukene eh, bagatsimbataza amahoro n'umutekano ibyo rero bose biyumvira bo o ni ibintu by'imfagusa kuko ntaho byiza bashikana nta n'intambwe bazo guterana wiri nyamitwe umuhanuzi mukuru mu biro kwa perezida w'uburundi murakoze cane gose ku kanya mwaduhaye murakoze namwe iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
mu burundi abantu barenga makumyabiri batawe muri yombi mu ntara y'amakamba mu majyepfo y'igihugu igipolisi kirabarega umugambi wo gutera ikigo cya gisirikare kiri muri komine mabanda fidelite ishatse yadutariye iyi nkuru
abenshi muri abo bantu bafatiwe muri komine ya kayogoro mu gihe wa gatatu itariki indwi z'ukwezi kwa cumi na kabiri muri iryo joro hafashwe abantu cumi na batatu icenda muri bo bavuka mu ntara ya makamba mu makomine ya vugizo na komine makamba harimwo na babiri bo mu ntara ya rumonge hakabamwo n'abandi babiri bo mu ntara ya bururi mu makomine ya vyanda na mugamba mu gipolisi bavuga ko bamwe muri bo bafatiwe mu modoka yari ibazanye abandi nabo babasanga mu muhana uri muri komine ya kayogoro aho bariko bariegeraniriza opp 1 pierre nkurikiye umuvugizi w'igipolisi yavuze intumbero abo bantu bari bafise abo rero bamaze kubazwa bavuye bavuga yuko bari baje bagana ikambi brigade y'amajana atanu na mirongo ibiri yo mu kayogoro aho ngo bari baje kugira binjiye muri iyo kambi hanyuma bashike bibayo ibigwanisho biriyo ngo bamaze kubyira bari guca barasa amasasu menshi intumbero yabo rero ngo nuko bamaze kuronka ibigwanisho bakongera bakarasa bari guca bagenda no mu ikambi yo muri sosumo naho nyene bakagira nk'uko hanyuma ngo bagaca baja kwiyegeraniriza ahantu bita ibuga ngo aho bari guca bahita ngo ni ibuga ya kabiri ko murazi ko ibuga ya mbere ko yari ijanye na yabayeho mu myaka yahera yamana aho bari bagamije gutera ikambi mu vyo bafatanwe nk'uko umuvugizi w'igipolisi yabitubwiye nta nkoho yarimwo bari bafise gitoro esansi litiro zitanu bari bafise n'ibibiriti bishika kuri bine bakagira n'amatoroshi ashika kuri atatu imipanga itatu ibibuga binini binini bitatu isipiri imwe n'ibyuma bijya bikata ibindi amafirimbi ashika ku icumi hamwe n'imifuko yamara mwavuze ko bari bafise umugambi wo guhava barasa nayo bari kurasa gute kandi ata nkoho bari bafise E, nkoho bari kuzitora ngo ngaho mu ikambi kuva mu ijoro ryo gatatu rishira uwa kane gushika kuri wa gatanu igitigi c'abafashwe ciyongereye gushika isaha umunani zo kuri wa gatanu cari kigeze kuri mirongo ibiri na babiri mu gipolisi bemeza ko bariko barafatwa badomwe k'urutoki nabo bakorana abo bantu bariko barafatwa rero ubu n'abagenda bavugwa eh, nabo bafashwe ubwa mbere ko bari kumwe muri uwo mugambi wo guhungabanya umutekano n'abo bantu barababwiye amamuko yabo ni bande babajijwe bavuga yuko ngo baba bari mu kintu bita ngo forebu hamwe ngo n'uwundi mugoba wegamiye ngo umuntu yitwa nyangoma leonard amakuru dukesha igipolisi amenyesha yuko umukuru w'abantu bafashwe wewe baciye mu myanya y'intoki atafashwe uyo nawe nk'igipolisi kwenda kimenyesha ni umwigisha wo mu ntara y'amakamba igipolisi kivuga yuko uyo mwigisha igihe caja gusaka ku muhani we basanze intonde z'abantu hamwe n'ibihumbi amajana ane aho igipolisi kavuga yuko amafaranga yasigaye kuyaguzwe ama essence n'ibindi abo bantu bafatanywe muri komine ya Kayogoro arongo menya yuko muri abantu bafashwe hari umupolisi yahora akora kindyo cy'igipolisi kiri muri komine Mabanda abo bantu bose hamwe ko 72 bafashwe bari mu nyamiramabi ku mugwa mukuru w'intara y'amakamba ibujumbura fidelite yishatse ijwi rya Amerika
radiyo ijwi rya amerika i washington dc igisata kijejwe kurwanya ibiturire cy'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika kiratewe umutima uhagaze n'uko amwe mu mashyirahamwe yigenga mu burundi aheruka gufutwa biri mu itangazo risozera inama yo kurwanya ibiturire muri afurika yari imaze iminsi ibera yarusha muri tanzania byahuriranye n'umunsi mpuzamakungu wo kurwanya igiturire pierre claver niyo nkuru umumenyeshamakuru wacu aratugezaho iyi nkuru ni umugambi wo gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itandatu na gatatu aho ibihugu vya afurika vyemeje ko ico gihe kizogera hamaze kuba intambwe zishimishije mu bisata vyose kugira ngo ibihugu vyinshi ntibisubire kubaho kubera imfashanyo mvamakungu uwo mugambi wiswe agenda 2063 de l'union africaine utegekanya kandi ko ingorane zose zaba iz'ubutunzi imibano n'agateka kazina muntu canke ibibazo by'intambara bizotorerwa umuti n'abanyafurika nyene mu nama igira gatatu yo kurabira hamwe ishigwa mu ngiro ry'uwo mugambi inyuma y'imyaka itatu intumwa idasanzwe ijejwe igisata ca afurika y'ubuseruko ease na afurika y'ubumanuko sadek abona ko intambwe ikiri ndende auguste ngomo adomorotoki cane cane ku ntambamyi zifatiye ku nyangwa ry'agateka kazina muntu On aura par exemple des challenges en termes de gouvernance.
nko mu vyerekeye ingene ibihugu bitwawe kubisikanya ku butegetsi intwari ibereye ubutunzi ihindagurika ry'ibihe yiyongera ko rero iyo nyangwa y'agateka kazina muntu mwarabonye biriko biraba mu burundi muri kongo muri sudani y'epfo n'ahandi abategetsi babwirizwa kumenya ko kubahiriza agateka kazina muntu ari bwirizwa kandi nabone baba bariko barikingira burya bibonekera iyo nabo bakeneye ko agateka kabo kubahirizwa nk'igihe batakiri ku butegetsi batakingiye abandi nabo ntibaronka abo batabariza hazamwo rero no gutinya gushikiriza ivyumviro kubahiriza agateka k'abagore kubuza abana b'abakobwa ko barongorwa hataragera ahubwo bakiga bagacika nk'abaganga n'ibindi Du dessin, futur ingénieur, futur euh, ikindi kibazo kivutse muri aya mezi abiri aheze gihanze afurika ni uko ibihugu biriko bikura akarenge muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha cpi ariko ata buryo bwo guhana ibyaha bikomeye bushizweho muri ivyo bihugu Qu'est-ce qu'ils mettent à la place qui pourra être réellement respecté ikibabaje ni uko ibihugu bya afurika biriko biva muri cpi ariko atabutungane buri mu bihugu byabo bushobora gukurikirana ivyo vyaha bagirizwa nubwo bavayo abategetsi bacu babwirizwa kumenya ko kwica umuntu bitewe bitebuke ubwirizwa kuzobihanirwa ikindi ni uko ingorane zihanahanwa mu bihugu bibanyi raba impunzi z'abarundi iz'abasomaliya canke sudani y'epfo zikwiragiye mu karere kose kandi bitera ingorane z'ubutunzi bigatera n'izindi ntambara cpi naho yoba ihengamye kuyivamo bariko babifata nko kwiha uburenganzira bwo kwica abanyagihugu Réellement sans protection. C'est comme si on avait un droit, un droit de tuer.
umuryango wa afurika y'ubuseruko uvuga ko nubwo ingorane zihari igikuru ari ukuja hamwe no guterana intege Hilo ndio lengo la hizi ajenda na zi- ujejwe igisata c'imigambi muri eyase yongera ko ko akarere kamaze gutangura gutorera umuti ingorane zihari nko guhuza impande zose mu burundi hamwe no muri sudani y'epfo uwo mugambi ufashwe mu mugongo n'ishamwe mpuzamakungu oni icegera c'utwara igisata ca oni kijejwe ubutunzi muri afurika wabona ko nubwo intambamyi zihari ibimaze gukorwa navyo natari bike to make sure that uh, venture mufasoni giyovina biha avuga nko gushiraho umugambi ngenderwako w'ibikorwa kwegeranya ibyoshirwa imbere nk'imigambi y'iterambere n'ibindi igwirirana ry'abantu naryo ni ikibazo gihanze afurika abo bahinga baserukira ibihugu bitandukanye basaba abategetsi guhimiriza abanyafurika kugabanya imvyaro ubu ku mwaka umwe abanyafurika biyongera ibice mirongo itatu ku ijana bikerekana ko mu myaka mike iri imbere ku munota umwe hazoba havuka abana mirongo umunani n'umwe nk'uko ibiharuro bya onu bivyerekana Pierre Clavin inkuru yarusha kubw'ijwi ry'Amerika urakoze Pierre Claver kuri iyo nkuru radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mu kanya turasozera ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha yamara imbere yaho reka dusubire tuwibutse ingingo nkuru z'amakuru twabashikirije perezida w'igihugu ca Ghana John Mahama yatangaje ko azokwemera ibizoba vyavuye mu matora yabaye ku munsi wa gatatu ivyo ni mu gihe igihugu kirindiye ko urwego rw'igihugu rujejwe gutegura amatora rutangaza uwatsinze amatora inzego zijejwe itangazamakuru muri Ghana zimenyesha ko mu gihe menshi mu majwi amaze guharurwa Nana Akufo-Addo wo mu mugambwe utavuga rumwe na leta New Patriotic Party umupfunyapfunyo npp agiye gutsinda biboneka n'ibice mirongo itanu na bitatu ku ijana by'amajwi muri koreya y'epfo inteko ishinga amategeko yatoye umwanzuro wo gukura ku butegetsi perezida park kanhwe ku mirimo ye rero y'umukuru w'igihugu ibyo ni ukubera ibirego bya ruswa madamu park eh, bimuri hejuru mbere y'uko iki cyemezo kijya mu bikorwa urukiko rurinda iremezo ry'itegeko nshinga rufite amezi atandatu kugira ngo rubiceho urubanza hagati aho minisitiri w'intebe niwe mukuru w'igihugu ku bw'ubusigiri umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi wa leta zunze ubumwe za amerika ashton carter yahayagije ubushobozi butera bwiyongera bw'inteko zijeje umutekano za afghanistan zerekanye muri uyu mwaka mu kurwanya umugumuko w'abataliban no gukorana n'inteko za amerika mu rugamba rwo kurwanya abagira iterabwoba ba leta ya kiyisilamu
naho nyuma y'umunsi umwe gusa w'agahenge mu mujyi wa Aleppo ingabo z'uburusiya zirwanira mu kirere zasubukuye ibikorwa byazo muri uwo mujyi wo mu majyaruguru ya siriya minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'uburusiya sergei lavrov niwe wabitangarije abanyamakuru hagati aho uyu munsi inama rusange y'umuryango w'abibumbye iraterana maze itora umwanzuro usaba guhagarika vuba imirwano mu mujyi wa Aleppo ni mu rwego gusa- gusa rwo gushyira igitutu ku bihugu cumi na bitanu bigize inteko ishinzwe umutekano ku isi yananiwe kumvikana kuri iki kibazo cya repo perezida yavuye mu matora muri amerika donald trump yagenye andrew Paz umunyemari akomeye kuba umushikiranganji ajejwe akazi uwo yagenywe yarahaye intererano ikomeye donald trump mu gihe yari kariyamamaza kuba perezida inshuti zacu rero ijwi rya amerika rirabashimiye cyane fidele nanjye kandi natwe turabashimiye dushimiye na justin na innocent badufashije mu buhanga bw'ibyuma kuri mikoro wenyine nk'uko umaze kubibabwira mwari kumwe na thomas kamirindi na fide niyo ngabo mugire umugoroba mwiza
This program has come to you from the Voice of America, Washington.